iri ni ijwi ry'amerika mwaramutse neza ni thomas kamirindo basuhuza radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda na fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi babonye yuko hariho umuntu abateye amakenga bonyarutsa vuba na vuba bakabibwira abajeje intwaro cyangwa abajeje umutekano babegereye kugira ngo iyo nkozi y'ikibi ifatwe uyu ni gacuti nadine buramatari w'intara ya bujumbura bakunze kwita bujumbura rirara arakangurira abanyagihugu ikibazo cy'umutekano nyuma y'iyicwa ry'abantu babiri muri komine ya kanyosha yo muri iyo ntara ni amakuru yo mu biyaga bigari arimo kandi urubanza rwo kumenya aho umugogo w'umwami kigero wa gatanu uzatabarizwa aya makuru arabanzirizwa n'ayo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi murayagezwaho na rosine munezero
mwaramutse abateze amatwi radiyo ijwi ry'amerika aho muherereye hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere ku itangazo ryasohowe n'umuvugizi wa leta ya amerika john kirby aho amenyesha ko amerika itera ibyatsi igandagurwa ry'umushikiranganji w'ibidukikije emmanuel niyo nkuru yaguye mu bwicanyi bwabaye itariki ya mbere muri uku kwezi kwa mbere leta zunze ubumwe za amerika imenyesha ko yifatikanije n'umuryango n'inshuti muri bino bihe bitoroshe bariko baracamwo amerika yatangaje kandi ko ihojeje leta y'u Burundi n'abanyagihugu bose igasaba ko abakoze ubwo bwicanyi barengutswe imbere y'ubutungane bidatevye ababyeyi n'abigisha mu gihugu ca Kenya bari mu mubabaro ntangere bivuye ku manota yasohowe n'ubushikiranganje bw'indero aho bwatangaje ko abanyeshure bamenye ikibazo kibaha uburenganzira bwo kwinjira muri kaminuza uyu mwaka waraye urangiye batarenga ibice cumi na bitanu ku ijana by'abakoze ico kibazo icyo gitigiri bivugwa ko ugereranije n'icyabatoye icyo kibazo mu mwaka wahera cyagabanutse ku bice bingana na mirongo icyenda na bitanu ku ijana ibyo bibaye mu gihe abaserukira intwaro bari batangaje ko habaye ubusuma burenze mu gukora icyo kibazo bamwe mu barongozi b'amashuri baregwa gutanga igiturire ku bajejwe gucungera icyo kibazo kugira baronse amanota meza abanyeshuri babo john mugo arongoye ikigo kijejwe kungura ubumenyi n'ishaka mu karere ka afurika y'ubuseruko amenyesha ko abarongozi mu by'indero bazorengutswa bakabazwa ibibazo bikomeye tom kin baraza umuhinga mu by'inyigisho aho muri kenya avuga ko ubushikiranganje bw'indero bwategerezwa gutunganya igisata c'amashure bugaha uburenganzira abanyeshuri bose butisunze abatoye ibibazo gusa ubushikiranganje bw'indero bwatangaje ko bugiye kwihweza hari ikibazo inyuma y'aho hasohokeye amanota yateye amakenga abatari bake donald trump yatowe nk'umukuru w'igihugu hano muri leta zunze ubumwe za amerika yariyamirije ibyatangajwe n'umukuru n'umutegetsi mukuru wa korea ya ruguru kim jong yung ku bijyanye n'uko igisirikare cyiwe kizogerageza vuba misiri balisitike izoshobora gushikira ubutaka bwa amerika ibyo kim jong yabitangaje mu ijambo ryo gusozera umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kuri uyu wa mbere donald trump akaba yatangarije ku rubuga rwa twitter ko ibyo bitazoshoboka trump yongeye kandi anegura ubushinwa kubona butabujije korea ya ruguru izera kuri bwo mu bijyanye n'ubutunzi gukora ibigwanisho ruhonyanganda na misile balistike ni mu gihe korea y'epfo yoyo yashimye ibyatangajwe na donald trump mu kuvuga ko atahura neza ikibazo ibigwanisho ruhonyanganda bya korea ya ruguru biteye yamara ababyihweza bavuga ko kubuza korea ya ruguru gukora ibigwanisho ruhonyanganda byoroshe kuvuga amajambo kurusha gushyira mu ngiro kim jong un aramutswa korea ya ruguru avuga ko igihugu ciwe kizobandanya gukomeza ubushobozi bwacu ku bijyanye n'ibigwanisho ruhonyanganda igihe cyose leta zunze ubumwe za amerika bicuditse bicuditse n'ibihugu bicuditse bizoba bigeramiye umutekano wa korea ya ruguru muri somaliya igitero cyabaye kuri uyu wa mbere gikozwe n'imiduga ibiri yari itezwemo amabombe hafi y'ikibuga cy'indege cya mogadisho cyahitanye abantu bashika kuri icyenda abajejwe intwaro babwiye ijwi rya amerika ko kuri uyu wa kabiri hatowe ibindi biziga bibiri inyuma y'aho barabiye mu byuma bifata amasanamu icyo gitero cyarakomerekeje kandi abantu bashika kuri mirongo ibiri n'umwe umugwi wa shababu ukaba waremanze ko ari wakoze icyo gitero abajejwe intwaro bamenyesha kandi ko ivyo bitero vyasambuye amazu agera kuri cumi muri- ari muri ako karere bakavuga kandi ko hari imiryango yabuze abana babo n'ubu batazi irengero ryabo abahurukiye mu mugwi ikome- mu migwi ikomeye y'abagwanya ubutegetsi bwa leta ya siriya batangaza ko batazoja mu biganiro vy'amahoro bihagarikiwe n'uburusiya ku mpera- mu mpera z'uku kwezi ku mugwa mukuru w'igihugu ca kazakistan muri astana ivyo ni mu mugambi wo kwiyamiriza ukurenga ku masezerano yo guhagarika ingwano vyakozwe kenshi na leta Ure- uretse igitero murantunga uretse igitero gishikiri- gishi- gishigikiwe na leta mu gice ca wadi barada kiri mu minwe y'abarwanya ubutegetsi hafi y'umugwa mukuru abagwanya leta baridogera kandi ibitero vy'indege z'ingwano mu ntara ya hama na idlib n'ibitero vy'inte- vy'inteko za leta mu gice ca guta co mu buseruko ku nkengera z'umugwa mukuru wa siriya idamas mu gihe kurenga ku masezerano yo guhagarika ingwano bibandanya imigwi y'abagwanya ubutegetsi itangaza ko ihagaritse ibigwan- ibiganiro vyose na leta iyo ngingo izogeramira bikomeye umugambi w'ibiganiro bihagarikiwe n'uburusiya wakumiye ibihugu vyo mu burengero bw'isi tubibutse ko ivyo biganiro vy'amahoro biriko bitegurwa n'uburusiya irani na turukiya ivyo bihugu vyaragizwe kandi uruhara rukomeye mu guharanira agahengwe kamaze imisi mu turere turimwo intambara imaze imyaka ishika kuri itandatu aho muri siriya
ayo yari amakuru yo hirya no hino ku isi murumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti radiyo yacu voa akadomo kamu murahatwumvira noneho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari umugogo w'umwami kigero wa gatanu jean batiste ndahindurwa uzatabarizwa hehe kugeza ubu ntiharasobanuka umuryango we wananiwe kubyumvikanaho bamwe bashaka ko umugogo ujya mu rwanda abandi nabo batireka da ugomba kuguma muri leta zunze ubumwe za amerika umwami yatanze mu kwezi kwa cumi gushize umugogo we uracyari mu buruhukiro hano muri leta zunze ubumwe za amerika impande zombi zitabaje urukiko rwo muri leta ya virginia mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika aho umwami yari atuye kugira ngo rubakiranure edi rwema aradukurikiranira uru rubanza rwaraye rutangiye umunsi wa mbere w'urubanza wahariwe hanini kumviriza abashyigikiye ko umugogo w'umwami wazatabarizwa mu rwanda yaba avoka wari ubahagarariye cyangwa se abo batangabuhamya bose bashimangiye ko icyifuzo cy'umwami cyari uko umunsi umwe yazataha mu rwamubyaye ababuranira abo umuryango w'umwami kigeli bifuza ko umugogo w'umwami wajyanwa mu rwanda basobanuriye urukiko ko kuba umwami atarigeze afata ubundi bwenegihugu ari ikimenyetso simusiga ko yakundaga igihugu cye kandi byaba byiza ari naho atabarijwe christine mukabayojo kigeri aberese wabo yasabye urukiko guha agaciro icyifuzo cya nyirasenge specioza mukabayojo cy'uko musaza we yatabarizwa mu rwanda kuko uwo mukecuru ari nawe wenyine usigaye mu bavukana n'umwami uruhande rw'abifuza ko kigeri yatabarizwa mu mahanga rwo rwasabye urukiko kudaha agaciro icyo cyifuzo bagaragaza ko kuba umwami yaratanze hashize imyaka mirongo itanu n'itanu atarakandagiza ikirenge mu gihugu cye ari ikimenyetso cy'uko atari yiteguye gutaha mu rwanda uburanira abatsimbaraye ku cyifuzo cy'uko umwami yatabarizwa muri amerika yibukije ibiganiro umwami kigeli yigeze kugirana na perezida uriho mu rwanda paul kagame ku itaha rye avuga ko ibyifuzo by'umwami bitigeze byubahirizwa ari muzima bituma batabona impamvu bifuza kumutahana ari uko yatanze abagize umuryango w'umwami bafashe icyemezo cyo kwitabaza urukiko rwo muri leta ya virginia nyuma y'uko hagaragaye ubwumvikane buke mu muryango hagati y'abashyigikiye ko umugogo w'umwami utabarizwa mu rwanda n'abatabishyigikiye bifuza ko yatabarizwa mu mahanga urubanza rurakomeza uyu munsi humvwa abatangabuhamya badashyigikiye icyifuzo cy'uko umwami yatabarizwa mu rwanda mu badashyigikiye icyo cyemezo harimo bonifanse benzinge wari umukarani w'umwami wemeje ko kujyana umugogo w'umwami mu rwanda bitari muri gahunda abo mu muryango w'umwami bashyigikiye icyo cyifuzo cya bwana benzinge barimo gerard rwigemera umwami kigeri yari abereye se wabo abatanze ubuhamya kuri uyu wa kabiri barimo umugabo wabanye n'umwami bagaragaje ko umwami yatanze atacyumvikana neza na bwana benzinge ikindi cyagaragaye muri urwo rubanza ni uko umucamanza kimwe n'abunganira ababurana bose biyemereye ko aribwo bwa mbere baburanishije urubanza nk'urwo edi rwema ijwi ry'amerika mu mujyi wa fairfax muri leta ya virginia
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho tujye mu burundi sentare nkuru yegukira intara ya gitega yaraye ikatiye uwitwa dukuze leonard gufungwa imyaka mirongo itatu dukuze yahamwe n'icyaha cyo kwica umwigeme w'imyaka mirongo itatu muri karitsiye shatanya ya kane mu gisagara cya gitega ejo bundi kuri noheli fideli dantuwane nsabimana aratugezaho iyi nkuru dukuze leonard yagirizwa kugandagura umuhisi nyandwi berita yarengutse imbere ya sentare na sentare nkuru y'igihugu yegukira intara ya gitega mu rubanza rw'ikibiriraho kuri wa kabiri nyuma y'umutaga muri urwo rubanza rw'ivyaha rusi nimero repc majana atandatu na mirongo indwi n'umunani umushikiriza manza yagirije dukuze leonard ivyaha bibiri bikomeye kandi bidaheranwa ivyo vyaha yagirizwa ni kwica umuntu abigambiriye no kumufata ku nguvu amuteye ubwoba n'ikigwanisho dukuze leonard yarengutse atamushikiriza manza afise kuko yabwiye sentare ko atawa akeneye yiteguye kwiburanira ubwiwe sentare yasabye dukuze leona kugira icyo avuze byaha yagirizwa n'umushikiriza amanza uburegwa yemeye imbere ya sentare ko yishe kandi abigambiriye nyandwi berita w'imyaka mirongo itatu imbere ya sentare yasiguye ko yamwishe kubera ibihumbi ijana mirongo ibiri by'amafaranga y'amarundi yari amufitiye sentare yasabye dukuze leona gutanga umuco uburyo yashoboye kwicana umuntu amukereye ntashobore gukoma induru ngo atabaze uburegwa yasiguye ko yamucumise imbuga ita mu izosi hanyuma aratingisa ku caha yagirijwe n'umushikirizamanza ko yabanje kumufata ku nguvu uburegwa yagihakanye umushikirizamanza yeretse sentare ivyemeza nk'uduhuzu two munsi twasanzwe impande y'ikiziga c'umuhisi berita nyandwi deonduwayo musaza wa nyakwigendera yunganiye umushikirizamanza avuga ko atanyungu yari afise nka musaza we ari nawe yamureze kuva mu buto zo kumwambura uduhuzu two munsi sentare yabajije umushikirizamanza nimba hari ivyemezo vy'umuganga vyerekana ko umuhisi berita nyandwi yafashwe ku nguvu imbere yo kwicwa umushikirizamanza yisiguye avuga ko abaganga bamubwiye ko mu burundi ubuhinga bwo kwemeza atankeka ko umuntu yafashwe ku nguvu mu gihe yamaze gupfa butarahashika inyuma y'isaha n'iminota cumi n'itanu sentare yumviriza ababuze uwabo n'uwagirizwa sentare yasabye impande zibiri gusozera imburano umushikiriza amanza yasabiye umunyoro wo guherayo uwashengejwe yishimikije ingingo y'amajana abiri na cumi na zitatu y'igitabo mpanavyaha co mu burundi ihana uwakoze icaha co kwica biteguye yishimikije kandi ingingo y'amajana atanu na mirongo itanu n'indwi n'ingingo y'amajana atanu na mirongo itanu n'umunani z'ico gitabo vyana uwagirizwa gufata ku nguvu akoresheje ikigwanisho umushikiriza amanza ndeho ku bwayo ize yunganiye umuryango wa berita nyandwi yaboneyeho gusaba indishi y'imiliyoni zine y'amafaranga y'amarundi ku muryango wabuze uwabo dukuze leonard asabirwa ivyo bihano nta kintu kinini yabivuze ko uretse gusaba imbabazi sentare sentare yacija mu mwiherero wamaze iminota cumi n'ibiri maze ibona kugaruka gusoma urubanza dukuze leona yagiriwe n'ivyaha vyose yagirijwe n'umushikiriza amanza ikimuhanisha umunyororo w'impaga w'imyaka mirongo itatu n'ihadabu ry'amafaranga ibihumbi ijana miliyoni zine z'amafaranga y'amarundi niyo yasabiye umuryango w'umuhisi berita nyandwi nk'indishi y'akababaro hiyongeye ko ane ku ijana yayo azoja ku ikonti ya leta ayo nayo akaba angana n'ibihumbi ijana na mirongo itandatu mu gihe atoriye ayo mafaranga sentare yamenyesheje ko azocanigwa umunyoro w'agatsindikirizo w'imyaka mirongo ibiri n'umwe urwo rubanza rwaje kumvirizwa n'abantu benshi cane cane aba muri karitsiye ya shatanya ahabereye iryo gandagugwa berita nyandwi yagandaguwe mu ijoro ryo kuwa mirongo ibiri na gatanu ku noweli y'umwaka waraye uheze uwamugandaguye akaba yari umukozi wo mu nzu aho yari asanze waba kwa musaza wiwe igitega fidel antoine nsabimana ijwi ry'amerika
uruhagarara rahumiwe mbega mana yanje ibi bintu tuzobikura agatwi imbere
ukwikekana ehe mwishwanje tugasamara baradufyeta twese
banirumve ko unje kwiswa mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abuba ukaguhagararira neza twese biraturaba eh tureke ibintu bihangane tubona byongera nisinye abandi bahise mu rukundo sheri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ibyo ukuri umusereko nanjye nkaba umurengero mafu
ni igikino muri kiri ukuri ku ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu isaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba umviriza biyage n'abandi tugume mu burundi noneho mu ntara ya bujumbura bakunze kwita bujumbura rirala abantu barindwi bamaze gutabwa muri yombi bakekwaho ubwicanyi bwahitanye abantu babiri mu ijoro ry'ubunani muri zone ya kiyenzi ya komine kanyosha evariste nziko banyanka yaduteguriye inkuru inyuma y'ifatwa ry'abantu batanu kuri uyu wa mbere bagerezwa urupfu rw'abagabo babiri bishwe mu ijoro ryo kuri uyu w'imana ku mutumba musugi wa zone kiyenzi komine kanyosha intara ya bujumbura igipolisi cy'u burundi cerekanye kuri uno wa kabiri abandi bantindwi ku icenda bagirizwa guhungabanya amahoro n'umutekano mu izo nkuru nziza icegera c'umuvugizi w'igipolisi yishikiye muri zone kiyenzi kuri uno wa kabiri iruhande y'abafashwe atanga urutonde rw'ibikoresho bya gisirikare n'igipolisi uwo murwi ugizwe n'abantu icenda bahora ukoresha mu guhungabanya umutekano haramaze gufatwa rero inkozi z'ibi zigera ku ndwi nk'uko abafashwe bivuga ni umugwi ugizwe n'abantu icenda abantu indwi bari mu nwa y'abajejwe amatohoza haramaze gufatwa kandi n'inkoho zishika zitanu zo mu bwoko bwa karashinikov harafashwe kandi sharijere zitatu zuzuye bya bisandugu bijyamo amasasu hamwe n'amasasu y'izo nkoho ari ukwayo ashika amajana icenda na mirongo itanu harafashwe kandi grenade zigera kuri zitanu hamwe n'imyambaro itatu ya gisirikare n'imyambaro itanu ya gipolisi buramatari w'intara bujumbura yishikiye nabo nyene muri zone ya kiyenzi ari kumwe na musitanteri wa komine kanyosha yaremesheje inama y'umutekano icambere kwari kuremesha umuryango uheruka kubura abantu babiri bishwe barashwe mu ijoro ry'ubunani yasabye abanyagihugu gukomeza urukundo hagati yabo bakareka kwicana hari ivyo bapfa ikintu kimwe nabwiye abenegihugu nubwira abenegihugu bo ngaha muri komine kanyosha ni uko bobanza bakagira umutima w'urukundo bakagira umutima w'urukundo kuko udafise urukundo uca wifuriza mwene wanyu ikibi n'ubwicanyi bukaca bujamo icya kabiri babwira ni uko bokomeza ya manama y'umutekano muri ya nyabune kugira ngo ari cyo cyose kibonetse inyishu iboneke ubwo nyine hatarinze guseseka amaraso ikindi umufasoni gacuti yasabye abari bitavye inama y'umutekano ni ukudoma urutoke ku nkozi y'ikibi iyo ariyo yose hakiri kare kugira ifatwe itariho inkumbi babonye yuko hariho umuntu abateye amakenga bonyarutsa vuba na vuba bakabibwira abajeje intwaro canke abajeje umutekano babegereye kugira ngo iyo nkozi y'ikibi ifatwe hakiri kare yababura amatari w'intara ya bujumbura canke icegera c'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi bashimira abanyakiyenzi ubwira bakoranye kugira izo nkozi z'ikibindwi zifatwe abo bategetsi batera kamo abo banyagihugu kubandanya barikanuye kugira abandi bantu babiri bagize uwo murwi wari ufise intumbero yo guhungabanya umutekano bafatwe abafashwe uko ari indwi bajanywe n'umushikirizamanza wa repubulika mu ntara ya bujumbura mu gashoka parake y'intara ya bujumbura nyene kari ku mugwa mukuru wa komine kabezi nayo batanu kuri batandatu bafashwe kuri uyu wa mbere bagerezwa urupfu rw'abahisi jiriberi bandira na nestor nkishimana baracari mu gashoka komine kanyosha mu ruyaga kuko amatohoza atararangira nk'uko amakuru ijwi rya amerika rikesha abegereye intwaro n'inyamiramabi abivuga i bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho muri aka kanya mureke mbagezeho cya kiganiro amerikana kibagezaho ibyaranze leta zunze ubumwe za amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo hasigaye ibyumweru bibiri gusa kugira ngo perezida mushya wa leta zunze ubumwe za amerika yimikwe mu rwego rwo kubahiriza itegeko nshinga donald trump azarahira ku wa gatanu tariki ya makumyabiri y'uku kwezi saa sita y'amanywa yuzuye umuhango uzabera ku ngoro y'inteko ishinga amategeko uyu muhango utegurwa kandi ugatunganywa n'itsinda ry'abasenateri n'abadepite baturuka mu mashyaka ya politiki yombi kwimika perezida mushya ni umwe mu mihango mike cyane ihuza inzego zose z'ubutegetsi icyarimwe ahantu hamwe ni ukuvuganye n'urwego nshingamateka urwego rw'ubutabera n'urwego nyubahirizategeko perezida ucyuye igihe nawe aba ahari abaturage imbaga baba bakubise bakuzura ku rubuga runini cyane ruri imbere y'ingoro y'inteko ishinga amategeko mu bihumbi bibiri n'umunani ubwo perezida barack obama yarahiraga bwa mbere abaturage hafi miliyoni ebyiri nibo bari bahaje ni ubwa mbere mu mateka abantu benshi gutyo bari baje kureba aho umukuru w'igihugu arahira donald trump wavuga ko yiteze kubakira barenga miliyoni eshatu umuhango wo kwimika perezida mushya uhagurutsa kandi inzego z'umutekano bidasubirwaho ababikurikiranira hafi bahamya ko ejo bundi bizaba bikomeye kurusha ubusanzwe kubera ikibazo cy'iterabwoba kigeze ku rwego rutarabaho n'abaturage benshi batishimiye itorwa rya Trump bashobora gukora imyigaragambyo ikomeye ijwi rya amerika ikiganiro amerikana umuhango wo kwimika perezida mushya ni umuhango w'abanyamerika ubwabo yego ba mukerarugendo baturutse mu bindi bihugu akenshi baba baje kuwureba ariko byabaye umuco nta mukuru w'igihugu cyangwa wa guverinoma w'amahanga utumirwamo n'uyu mwaka niko biteganijwe minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika yandikiye abahagarariye ibihugu byabo i washington ibabwira ko ari bo bonyine ubwabo n'abo bashakanye batumiwe guhagararira ibihugu byabo mu muhango nta ntumwa zizava hanze ibibutsa ko ariko byamye bikorwa igihe cyose mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika abahanga mu by'amateka na politiki bavuga ko muri iki gihe uyu muco ushimangirwa n'ibibazo by'umutekano umutekano w'umuhango ubwawo n'imbaga y'abaturage baba bawujemo nk'uko twabibonye uraremereye cyane kongeraho umutekano wihariye w'abakuru b'ibihugu by'amahanga byaba ibindi bindi mu mateka y'isi kwimika perezida wa leta zunze ubumwe za amerika niwo muhango wo guhererekanya ubutegetsi mu ituze umaze imyaka myinshi irarenga magana abiri nta handi wabibona ku isi inshuti zacu ikiganiro amerikana ntahagihumurije ndabashimiye cyane nshuti zacu ubu none ijwi rya amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
mu rugendo rw'iwe rwa nyuma aherutse kugira mu mahanga mu mabanga yiwe y'umukuru w'igihugu perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama yarashigikiye demokarasi mu kibanza yatanguriyemo ca atene mu gihugu c'ubugiriki perezida obama yatangaje ko iciyumviro gishasha ca demokarasi cavutse mu misozi iri mu micungararo y'igisagara ca atene haheze ibinjana mirongo ibiri na bitanu demokarasiya kratos ubutegetsi uburenganzira bwo gutwara biva ku banyagihugu uburinganire kuri bose imbere y'amategeko perezida obama yatangaje ko mu mateka y'isi hari abavuga ko demokarasi idashoboka ko abanyagihugu bategerezwa kubwigwa ibyo bakora nyamara perezida obama avuga ko ubwigenge bw'abanyagihugu ku byerekeye ubuzima bwabo na kazoza kabo ari ibintu biranga abantu bose ku isi avuga ko biri mu mishahara yakira kiremwa muntu perezida obama yatangaje ko leta zunze ubumwe za amerika zashigikiye ubuyobozi bufatiye kuri demokarasi kubera amateka yerekanye ko intwaro zifatiye kuri demokarasi ziba zitekanye kurushiriza zuzuriza abantu kurushiriza kandi zitera imbere kurushiriza perezida obama avuga ko mu bitandukanye n'intwaro zitwaza igikenye intwaro zirangwa na demokarasi zisunga ivyiyumviro vy'abanyagihugu atangaza ko ivyo bituma haba umutekano worohereza kenshi iterambere mu butunzi perezida obama avuga kandi ko intwaro za demokarasi ari gake zirangwamwo ingwano amenyesha ko kubera intwaro nk'izo atawe zikumira zakira impunzi n'abantu bakeneye gufashwa ngo ivyo bituma izo ntwaro zihangana n'abarondera guhindura uburyo abantu babayeho biciye mu nguvu n'uruhagarara izo ntwaro zirazibira abashaka guhemukira imico ngendegwako ya demokarasi perezida obama aremera ko isi aho ibintu ari magiriranire aho abantu bava mu bice n'imico itandukanye bagerageza kubana ngo demokarasi ishobora kutoroha yamara avuga ko demokarasi ariyo nzira ishobora gutuma haba ubutungane perezida obama avuga ko uburyo bwo gutwara bwisunga abanyagihugu ari bwo bushikana kuri kazoza keza
iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika Leo mwaka mpya, basi kuja ujibambe, weka shida nyuma. Leo ni shangwe, leo ni furaha, tucheze sote, tucheze tuseme bonane. Leo ni shangwe, leo ni furaha, tucheze sote, tucheze tuseme bonane. Njoni yote kwa umoja na upendo, tushiriki siku hii nzuri tumepewa. Hakuna fujo, hakuna matata, hakuna fujo, hakuna matata. Tukule na tukunywe sisi sote kwa raha zetu.
Happy, happy, oh, happy, happy. Happy, happy, oh, happy new year. Today I'm happy. Everyone is happy. There we go, we dancing. Take your place and dancing. Yeah. Wire, wire, wire. Go down, dance the wire. Wire, wire, wire. Go down, dance the wire.
Leo ni shangwe, leo ni furaha, tucheze sote, tucheze tuseme bonane. Leo ni shangwe, leo ni furaha, tucheze sote, tucheze tuseme bonane.
bonane mwaka mpya na vitu vipya ma, ma, mawazo mapya sali mpya bonane barunde tusau ya zama tuwaze kesho mapema yeba tufurahie pamoja tusherekeye bonane turuke tucheze tuseme bonane kosa
Mamashilie! Leta pombe!
kamata wako tucheze bonane nungo katupa mwingine mwaka mpya kamata wako tucheze bonane nungo katupa mwingine mwaka mpya kunye tulewe tukunye tucheze tukunye tulewe tukunye bya amerika mu kirundo n'ikinyarwanda ibiganiro byacu birakomeza mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi rya amerika mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamiringi
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.